mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema amasezerano yashyizweho umukono hagati ya leta z'ubwongereza n'u rwanda yo kohereza mu rwanda abimukira binjira ku butaka bw'ubwongereza mu buryo budakurikije amategeko akomeje kutavugwaho rumwe ni amasezerano yasinywe mu cyumweru gishize i kigali mu rwanda ashyirwaho umukono na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda vincent biruta na mugenzi we ushinzwe umutekano mu gihugu mu bwongereza Prit Patel aya masezerano agamije kwakira impunzi n'abimukira binjiye mu bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko aho bazafashwa kongera kubaho muri iyo gahunda biteganywa ko abimukira bazakirwa n'u rwanda batazatuzwa mu nkambi ahubwo bazahabwa ibyangombwa byo gutura mu rwanda igihe babyifuza cyangwa bagafashwa gusubira mu bihugu byabo muri icyo gihe ubwongereza buzafasha u rwanda gushora imari muri serivisi bazakenera nk'abandi baturarwanda leta y'ubwongereza ivuga ko izatanga miliyari zikabakaba ijana na mirongo itandatu azafasha izo mpunzi gutuzwa kwiga amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro kwiga indimi n'amashuri makuru ndetse na za kaminuza akimara gusinywa impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu abanyapolitike batavuga rumwe ku mpande zombi ndetse n'imiryango yita ku mpunzi irimo na hcr yavuze ko idashyigikiye ayo masezerano ibyo n'ibindi nibyo tuganiraho n'abatumirwa bacu mu kiganiro muri isanga cya none kuva i kigali mu rwanda turi kumwe na bwana ale mukurarinda uyu ni umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda bwana mukurarinda wakoze cyane kwitaba ubutumire bwacu
mwakoze namwe kudutumira rwose urakoze cyane turi kumwe kandi na depite frank habineza uyu akaba ayobora ishyaka green party riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije honorable depite nawe ikaze cyane mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane nanjye ndabashimiye ko mwadutumiye mbere y'uko tugaruka ariko ku kiganiro nyirizina nagira ngo nsabe depite frank habineza ndetse n'umuvugizi wungirije baduhe iminota mike cyane kugira ngo umunyamakuru wacu venuste nshimiyimana uri i londres mu bwongereza agerageze aduhe ishusho y'uko icyo kibazo cy'abimukira binjira mu bwongereza mu buryo buto butemewe n'amategeko cyifashe venuste nshimiyimana iki kibazo n'aya masezerano bikomeje kutavugwaho rumwe n'abantu batandukanye hirya no hino ku isi aho mu bwongereza aho ahari ipfundo ry'iki kibazo icyo kibazo cy'abimukira binjira mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko cyifashe gute kugeza ubu
urakoze edi rwema icyo nakubwira ni uko nk'uko wabivugaga mu kanya ni ikibazo gihangayikishije cyane abongereza ubwabo ndetse n'abanyapolitiki n'abaharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu Eh, iyi gahunda ntabwo yakiriwe neza na bose hari aba- hari abo ngabo batavuga rumwe n'ubutegetsi hari ayo mashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu eh, nka refuji kanso ivuga ko iyi gahunda itubahiriza amategeko mpuzamahanga eh, mwumvise za kiliziya arikepisikopi wa canterbury ni niwe mukuru wa kiliziya hano mu bwongereza yavuze ko iyi gahunda itandukanye eh, n'ububasha bw'imana n'u- n'ugushaka kw'imana ndetse nabo mu ishyaka rya minisitiri w'intebe boris johnson eh, nk'uyasimbuye tereza meje yavugiye mu nteko nshingamategeko ko iyi gahunda idahwitse kandi ko idashoboka icyo nakubwira eh, ni uko n'ibinyamakuru bya hano mu bwongereza iyi nkuru eh, bigarukaho buri munsi u rwanda rwongeye kuvugwa cyane rwari rubisanganywe ariko noneho ruravugwa cyane ndetse nakubwira ko n'abanyarwenya iyi nkuru bayigabije hanyuma se abo bimukira ubwo- ubwongereza bwifuza kohereza mu gihugu cy'u rwanda ubusanzwe baba bavuye hehe binjira mu bwongereza mu buhe buryo
umva abenshi banyura mu bufaransa aho bagera birumvikana banyuze mu bindi bihugu bitandukanye hari abaturuka mu burasirazuba bwo hagati nko muri iraki muri afuganisitani cyangwa se muri siriya hari n'ababa baturutse muri afurika muri afurika y'uburengerazuba ndetse no mu ihembe rya afurika abo ni babandi mukunda kumva mu makuru bambuka inyanja ya mediterane bakanyura muri ibyo bihugu bo- byo mu majyepfo y'uburayi izo- ubwo butaliyani ubwo bugereki bakagera mu bufaransa bageze mu bufaransa rero hari ahantu basa naho bakambika hitwa ikare hari inkambi eh, zikomeye inkambi nini bahora barwana n'abasirikare nakunze kujyayo gutarayamo gutarayo amakuru aho rero niho baturuka bakambukira mu mato mato mato yo nta muhengeri uhari hashobora kwinjira abagera ku bihumbi bitanu mu cyumweru eh, nk'uko nakubwiraga baturuka mu bihugu bitandukanye Eh, leta ariko yavuze yuko leta y'u rwanda yavuze yuko mwarabyumvise ivuga yuko ibihugu bituranye nayo nk'uburundi kongo tanzania repubulika ya demokarasi ya kongo abo ngabo batarebwa n'iyi gahunda ibyo ngibyo birumvikana ko oh, umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda aza kubigarukaho hanyuma venuste ku munsi w'ejo ah, nibwo abagize inteko ishinga amategeko ah, y'ubwongereza bateranye nyuma y'imi- nyuma y'ikiruhuko cy'iminsi mikuru ya pasika bari bagiyemo icyo kibazo nanone cyongeye kugarukwaho mu nteko ishinga amategeko aho bahase ibibazo minisitiri w'intebe ah, w'ubwongereza ndetse nawe avuga ko yiteguye kujya no mu manza kugira ngo akomere kuri iki cyemezo ibiryo biganiro byari byifashe gute ese urabona ubwongereza bushobora kwisubiraho kuri iki kibazo
ntabwo buzisubiraho kubera ko ni icyemezo leta yafashe nibwira ko yari yabashije kugisha inama abo o, igomba kubaza ariko abanyamategeko bakomeje kwisuganya kugira ngo berekane amategeko mpuzamahanga atarakurikijwe ndetse n'amategeko nyirizina ya kino gihugu atarakurikijwe warabyumvise mu mpaka zabereye mu nteko nshingamategeko haba bavuze yuko iki gihugu umuntu ukigezemo akigeramo kubera yuko aje kugitakambira kugira ngo kimuhe ubuhungiro ntabwo kigomba kugera ahandi kimwohereza igihe kidashoboye eh, kumufasha bitaye ibyo cyamusubiza aho yaturutse ariko ntikimwohereze mu kindi gihugu wumvise rero yuko nk'uko nabivugaga mu kanya ndetse n'uwo um, Uh, boris johnson minisitiri w'intebe yasimbuye theresa may yavuze yuko iyi gahunda idashoboka ariko uh, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu prite patel yahise amusubiza avuga yuko iyi gahunda yashyiriweho gutabara abo ngabo bose bagerageza uh, kwambuka bakagwa muri nyanja bagapfa bakabura gitabara ariko kandi kubera kuba baguye mu maboko y'abantu babagurisha ejo rwema nagira ngo nkubwire ko mu byo minisitiri w'intebe yagarutseho no mu byo priti pateri yagarutseho bagarutse ku mubare w'abantu binjira hano muri kino gihugu nakubwira yuko ah, buri mwaka hinjira abantu basaba ubuhungiro bagera ku bihumbi mirongo itandatu Eh, kubera ko nk'umwaka ushize hinjiye abagera ku bihumbi mirongo itatu mbaye nkubwije ubu mibare nyayo bari mu makumyabiri n'umunani na magana atanu makumyabiri na batandatu ariko urebye ku bantu binjira bose usanga mirongo ine na batatu ku ijana ari abagore n'abana bamwe muri abo bana ndetse hari n'abaza badafite ababyeyi bari kumwe ku buryo ayo mashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu aravuga ati mbese nk'abo bana nimuramuka mubohereje mu rwanda nta muntu bari kumwe bizagenda gute ikindi nakubwira ni uko mu kwezi kwa gatatu gushize uko ukwezi gushize abinjiye bakoresheje amaso mato mato navugaga n'ibihumbi bitatu ku buryo kugeza ubu urabona tugeze mu kwezi kwa kane nako ntikurarangira ariko mu bwongereza hamaze kugera abantu ibihumbi bine na magana atanu bose bakaba barinjiye ku buryo butemewe n'amategeko bivuga yuko abo ngabo bashobora kuzoherezwa mu rwanda urumva no ku mubare w'abazajya boherezwa mu rwanda ari umubare munini venuste nshimiyimana umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i londres mu bwongereza nagira ngo ngushimire cyane kuri ayo makuru duhaye y'uko ibintu byifashe n'umwuka wifashe aho ngaho mu bwongereza nyuma y'amasezerano hagati ya leta y'u rwanda na leta y'ubwongereza urakoze cyane kandi ugira umunsi mwiza
urakoze cyane edi rwema ikiganiro ni muri isanga nk'uko nabibabwiye dutangira rero dufite abatumirwa barimo umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda Mukurarinda ndetse na depite frank habineza uyu akaba anayobora ishyaka Green Party riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije bwana mukurarinda urumva ko impaka ni nyinshi cyane nyuma y'aya masezerano yasinywe hagati y'u rwanda na leta y'ubwongereza wavuganye n'ijwi ry'amerika aya masezerano akimara gusinywa ariko hasize hafi icyumweru ashyizweho umukono nyuma y'icyo cyumweru cyose mukurikije amakuru mwagiye mubona ese u rwanda kugeza ubu ruracyashyigikiye icyemezo cyarwo cyo gushyira umukono kuri ayo masezerano
u rwanda ruracyabikurikiye rwose ntabwo ruzasubira inyuma rwagiye mu masezerano rwarayiteguye rwagiye mu masezerano rwarayatekerejeho rwarayaganiriyeho ahubwo igitangaje ni ukubona abantu bahaguruka gutyo kubera yuko hari abandi bagiye kugerageza igisubizo cy'ikibazo gihari cy'abantu bapfa barebera ariko ntibigeze bahaguruka abantu barimo baruhama ntibigeze bahaguruka abantu barimo bagirwa abacakara ntibigeze bahaguruka abantu barimo bagwa mu butayu kubera iki iyo miryango uyu munsi irimo ikoma induru ikoma akaruru iyo abantu barimo bapfa badahaguruka ngo bavuge bati byaboneka abantu barimo barapfa noneho rero nta n'igisubizo kindi banagerageza guporopoza cyangwa se batanga bivuze ngo rero abantu barimo baragerageza gushaka igisubizo cyakiza abantu abantu bakabivugiriza induru ariko nyamara iyo abantu barimo bapfa ntacyo bavuga baricecekera barituranira nta mpamvu rero y'uko leta y'u rwanda amasezerano yasinye yasubira inyuma hanyuma bwana mukuru arinda gerageza wibutse abakurikiye ijwi ry'amerika muri aya masezerano abimukira u rwanda rwiteguye kwakira ni abimukira b'ingero ki cyane cyane ko mugenzi wacu venuste nshimiyimana yari avuze ko hari abagera mu bwongereza mu buryo bwemewe n'amategeko bakaba basaba ubuhungiraho ariko hari n'abandi binjira mu buryo butemewe n'amategeko abo mwebwe muzakira n'ibimukira nyabaki
abarebwa n'aya masezerano ni abagera bose ku butaka bw'ubwongereza mu nzira zitemewe n'amategeko mu nzira zinyuranyije n'amategeko abo ngabo bazaba bashobora koherezwa mu rwanda birumvikana yuko mu kubatoranya mu kubahitamo n'urwanda rwafite dufite uburyo bumvikanye bazabikorana hamwe kuko nk'umuntu uturutse mu gihugu runaka wenda asanzwe akekwaho ibyaha by'ubuteroriste by'iterabwoba umwana uwo nguwo urumva ntabwo azagera mu rwanda dufite rero uburyo memorandumu yateganyije abantu bazajya baza mu rwanda muri rusange ni umuntu wese winjiye ku butaka bw'ubwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko azajya yoherezwa mu rwanda hari abakomeje kuvuga ko iyo gahunda ah, yagombaga guha u rwanda ubushobozi bwo kuba rwategura ndetse ruka- ru- rukumviriza abo bifuza ah, gusaba ubu- ubuhungiro mu gihugu cy'ubwongereza ba- mwabona bikwiye bakaba bakoherezwa mu gihugu cy'ubwongereza ariko amakuru atugeraho ni uko siko bimeze abazaza mu rwanda bazaba baje burundu ah, bahitamo kuguma mu rwanda bakahaguma bahitamo gutaha iwabo bagataha ariko ibyo kujya mu bwongereza ntibirimo niko bimeze
niko bimeze rwose uwavuze yuko abantu bazaza eh, noneho amadosiye yabo akirirwa hano bagasubira mu bwongereza uwo sinzi aho yabikuye gahunda ni uko abantu baza hano bamara kubazwa tukamenya ngo uyu nguyu tugendeye ku mategeko mpuzamahanga atangwa ubuhungiro ni impunzi tukamenya ngo uyu nguyu tugendeye kuri ayo mategeko yandi abareba ni umwimukira hanyuma yahabwa ibyo byangombwa by'ubuhunzi cyangwa iby'umwimukira akaguma mu rwanda indi eh, ubundi buryo bushoboka ni ubuhe ni uko agera ino akavuga ati yewe murabizi aho bigeze ni musubizi iwacu niba amusubiza iwa- agomba gusubizwa iwabo bakamuha ibyangombwa byose akeneye kugira ngo abashe gusubira iwabo hanyuma na wa wundi wabonye ibyangombwa nk'impunzi wa wundi wabonye ibyangombwa eh, nk- nk'umwimukira urumva noneho abari kuri teritwari abari ku butaka bw'u rwanda mu buryo bwemewe n'amategeko igihe cyose baba bashaka kongera gukora imigirasiyo cyangwa kongera kwimuka ajya ahandi mu buryo bwemewe n'amategeko ntawe uzamukumira ntabwo abantu bazaba bafungiwe hano bazahaguma ku bushake cyangwa se basubire iwabo ntabwo rero bazongera kuvuga ngo ni uko eh, sitati yawe wayijya hano wayibonye ushobora gusubira mu bwongereza ntabwo ari byo bimeze- ntabwo ari ko bimeze ariko sitati warayibonye ugasura- ugashaka no gusubira mu bwongereza mu buryo bwemewe n'amategeko bakakwemerera wagenda frank habineza ah, wowe n'ishyaka uyoboye rya green party riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije uri muri abo badashyigikiye ko ababimukira boherezwa mu rwanda wumvishije ibisobanuro umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda atanze ah, ku mpamvu bahereyeho bemera kwakira abo bimukira wowe ni kuki ud- utashyigikiye ayo masezerano
Eh, murakoze cyane Eh, icyo nabanza ni uko eh, ni uko njya mbisobanura ni uko twebwe nk'ishyaka ntabwo tujya dusobanura ko u rwanda rwakira impunzi Eh, turabishyigikira cyane kubera ko eh, byaba bikiniye mu miryango y'abibumbye ndetse eh, ni ibintu byiza bitakira impunzi zavungiyeho impamvu tudashyigikira aya masezerano ni uko izo mpunzi zitigeze zihungira mu rwanda cyangwa zisaba ko ziza mu rwanda izo mpunzi zahungiye mu bwongereza ah, nta- ni ukuvuga ngo twe twumva yuko ko zahungiye mu bwongereza ubundi ari bo bufite inshingano yo kuba ah, bu- bugomba gukemura ibibazo byabo atari twe tugomba kwikorera umutwaro w'ubwongereza Ubwo hakaba hari izindi mpamvu ah, nk'impamvu ijyanye n'uburenganzira bwa muntu ah, ni ukuvuga ngo mu masezerano yageneze y'impunzi uvuga ko umuntu wese ubwihungiye bagomba kumwakira ni ukuvuga ngo ah, iyo umuntu yaguhungiyeho n'abahungiye ku bwongereza bagomba kubakira iyo batabakira bakavuga ko bagiye kubaha undi kubakira ubwo burenganzira bwabo buba bumaze guhungabana ni ukuvuga ngo twebwe nk'u rwanda ntabwo twashyikiye ko igihugu cyacu cy'u rwanda kiri mu bufatanyabikorwa mu guhungabanya uburenganzira bw'impunzi zitabuhungiyeho zahungiye ahandi abandi bakazanga noneho tukaba ari twe tugiye ku- ku- kuba tugiye kuba umufatanyabikorwa mu guhungabanya uburenganzira bwabo kandi tuzi agaciro k'uburenganzira bwa muntu ikindi noneho ah, dushyigikiye nacyo tutifuza ko u rwanda rugiye muri aya masezerano cyangwa ru- abishobotse rwayavamo ni uko hamaze iminsi hari politiki y'ivangura n'amacakubiri mu bihugu by'i burayi ah, yo kwanga abirabura yo kwanga abarabu babita ibisambo ah, babita abicanyi ngo bafata abagore ku ngufu ngo barabatwara akazi yewe n'ejo bundi twaragize muri amerika ko bishe n'umukongomani ko atwaye gusa imodoka gusa ni ukuvuga ngo iyo politiki imaze iminsi ikomeye cyane ukaba noneho no mu bwongereza ah, izi politiki zi- za- zita genotike cyangwa se za rasizima n'ibindi byose bitandukanye Ah, turebye abantu babishyigikiye badashaka aba- aba- abanyamahanga kuba bari mu gihugu cyabo ni benshi ndetse turebye na gahunda yabo yo kuva mu bumwe bwo burayi nayo yari iya burekisiti nabyo twabonaga ko n'ubundi ibyo basobanuraga Ah, cyane n'ibitabo muri minsi uriho niwe wari ubiri imbere barashaka kuba abaturage n'abanyaburayi bashaka kuba bonyine ukumva ibyo byose aribyo byihishe inyuma ni ukuvuga ati u rwanda nk'igihugu cyabonye amacakubiri aba yatugejeje ntabwo twavuga gushyigikira abantu bafite nk'ayo macakubiri ngo twebwe tubafashe mu gushyira mu bikorwa inshingano intego zabo ngo tubakize uwo mutwaro wabo turavuga ati no turumva twebwe dufite amateka yacu ni nk'ubu turi kumva politiki zo mu bufaransa ubu iriya mugambi urimo kwiyamamaza izindi zose ntawabishyigikira ndetse hari n'amashyaka ngo bamaze gukomera cyane i burayi yanga abirabura yanga yanga n'abarabu ntabwo ntabwo ari ibintu twashyigikira rwose twakongeraho tukavuga ati impamvu tutabishyigikira yindi tukavuga tuse mu by'ukuri u rwanda nicyo gihugu gikize kurusha ubwongereza u rwanda nicyo gihugu kinini kurusha ubwongereza ntabwo ari byo urakoze barakiza kuturusha ni banini kuturusha nabo bagomba gufatira inshingano nabo se bagomba gufatira inshingano zabo urakoze cyane ibyo ni ibibazo bikomeye cyane bwana mukuru arinda mu masegonda make cyane gerageza usubize izo mpungenge za depite habineza uvuga ko mushobora kugwa mu mutego wa politike y'abahezanguni bashaka kwigizayo abimukira icyo gihe mwebwe nk'u rwanda mubyakira gute
ntabwo politike honorable avuga twemeranywaho kubera ko igihugu turi kujya twagiranye amasezerano nacyo ntabwo ku butegetsi mu butegetsi bwacyo hariho abo bita ba ekisitirimu duwate ni ukuvuga reka twite abahuzangoni bigize mu kinyarwanda b'iburyo ntabwo ari ekisitirimu duwate iri ku butegetsi mu bwongereza hanyuma ndumva harimo no kwivuguruza niba koko noneho umuntu ahungiye ahantu bamwanga nk'umwirabura agahungira ahantu bamwanga nk'umwarabu cyangwa se undi uwo ari we wese agize imana noneho abonye abamwakira niho uku nguko honorable abibona niba abantu bajya i burayi kandi bakaba bazi neza ko babanga bakaba bazi neza ko bakumira ku mipaka bakaba bazi neza ko badashobora kugira kwinjira ntabwo u rwanda nanone barupropoje kugira ngo habe imyumvire mishya hari ibisubizo bishya bikemura ibyo bibazo kugira ngo duce intege abantu bivugwa bari mu masendika cyangwa se mu mashyirahamwe bakora ibyaha bacuruza abantu babagira abacakara no kugira ngo duce n'abo bantu babimukira ubwabo tubace intege bagume iwabo nibura ntibajye gufata izo nzira zishyira mu kaga ubuzima bwabo nta mpamvu y'uko tutagomba gushaka ibisubizo bishya kuvuga ko igihugu ari gitoya hari ibihugu bitoya ku rwanda bituwe n'abaturage benshi biterwa n'uko abagena imiturire bayigena aho batura n'aho hakorerwa ibindi bikorwa ibyo ngibyo byo kuvuga ngo nanone ubwongereza burakize ntabwo mbihakana rwose ariko bwemeye yuko n'ubundi nta gikorwa kitagira iki kigendaho mu birebana n'amafaranga nta gikorwa kitagera ku bemeye ko izo ku bazazohereza mu rwanda izo ku nibazohereza mu rwanda zikagirira akamaro icyarimwe abo bimukira n'izo mpunzi n'abanyarwanda icyarimwe muri ibyo bikorwa bizubakwa ni ukuvuga ibikorwa bisanzwe bikenerwa mu buzima bwa buri munsi tukagira n'imana tugakemura icyo kibazo ntabwo mbona aho ikibi cyaba kiri nk'uko natangiye mbivuga abakiritika cyangwa se abanenga ni uburenganzira bwabo ndanabyemera ijana ku ijana binatuma n'abantu bungurana ibitekerezo ariko nabo nibatange igisubizo niba hari amategeko kandi yishwe ntawabujije yuko ibyo bintu bizajya mu manza byaba ari ishyano umuntu ashatse no kurega bakamwohereza urubanza rutararangira urakoze cyane iki kibazo ndifuza ko mwembi mwagira icyo mukivugaho bwana mukuru arinda hari abavuga ngo kuzana ababimukira bagatuzwa mu rwanda ni abimukira benshi bashobora koherezwa mu rwanda bishobora guhindura imiterere n'imibanire y'abanyarwanda ku buryo gufata icyo cyemezo nk'icyo byakabaye bisaba ko abanyarwanda bagira icyo babivugaho wenda hakaba hategurwa na referandumu kuko murazana abantu benshi mugiye kubatuza mu gihugu benshi baba abanyarwanda batari basanzwe ari abanyarwanda bakibaza ko abanyarwanda bakwiye kugira uruhare mu gufata ibyemezo nk'ibyo ibyo bintu mwigeze mubitekerezaho kuba mwakura nka referandumu kugira ngo mubaze abanyarwanda icyo batekereza ku cyemezo nk'icyo kigiye guhindura imiterere y'abanyarwanda n'uburyo babana
numva icyo kibazo ukuntu abantu bakinjiramo ni uko babanza gutanga amakuru ku buryo butari bwo kuvuga ngo abantu benshi se abantu benshi ni bangahe uyu munsi mu rwanda turi abaturage bagiye kugera kuri miliyoni niba ntibideshye hari na rosansi n'izaba ariko ndumva ari hagati ya cumi n'ebyiri cyangwa na cumi n'eshatu wenda tuvuge na cumi n'imwe na cumi n'eshatu niba ku mwaka haza abantu ibihumbi bitanu cyangwa ibihumbi icumi cyangwa ibihumbi makumyabiri kugira ngo abantu bazagera kuri miliyoni babimukira baze mu rwanda bizafata imyaka ingahe icyo ni kimwe kandi niba bifashe imyaka ibiri cyangwa itatu n'ubundi n'abanyarwanda n'ubundi bazaba bakibyara nabo ubwabo biyongera icya kabiri uyu munsi kuri teritwari y'u rwanda hari impunzi zirenga hagati y'ibihumbi ijana n'ibihumbi ijana na mirongo itatu nta kibazo byigeze bitera neza ubundi hagize ikibazo kiba mu bihugu duturanye cyangwa ahandi abantu bagahungira mu rwanda amarembo arakinguye abantu twabakira ariko abo bantu abo bantu bwana mukuru arinda siko bose ah, bemererwa ko bashobora guhabwa ubu- uburenganzira bwo gutura mu rwanda ndetse bamwe mu bazabaha za sitati zo kuba ah, abanyarwanda nibabishaka abo bandi bahahungira siko bose banyura muri izo nzira z'aba ngaba nk'uko aba ngaba bashyashya bagiye kuza
ni ibyo ntangira mvuga nyine ntiyo nitori kuvuga ngo ni uko utamwemereye kuba kuzaba mu rwanda eh, igihe runaka ariko uyu munsi si uhamaze imyaka irindwi umunani icyenda icumi nuko duteganya- adateganya kuzaguma burundu muri iyo myaka icumi si ntahari ndakubwira nti uyu munsi turimo tuvugana hari abantu barenze ibihumbi hagati y'ibihumbi ijana n'ijana na mirongo itatu bari kuri ino teritwari tureke kuvuga ngo bazataka igihe n'iki ariko uyu munsi barahari nta kibazo bateye abanyarwanda aho babana baba ari ababana mu makaritsiye kuko hari bake bajyamo baba ari abari mu nkambi uwo mubare urahari ko nta kibazo ufite kandi ntekereza yuko eh, uburyo amasezerano yakozwe inzego zayakoze ni inzego zibifitiye ububasha ububasha zikurwa eh, zikura muri eh, abo bayobozi abo bayobozi bakura mu baturage babashyizeho cyangwa se abo bahawe uburenganzira bwo kubashyiraho ntabwo rero byakozwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko ku buryo byatwara referandumu kandi binabaye ngombwa abantu bayisabye ifitwe ifite uko isabwa mu mategeko y'u rwanda binabaye ngombwa yakorwa ariko kuyigeza uyu munsi ababikoze ni abayobozi babifitiye ububasha bahawe inshingano bishingiye ku mategeko avuga ubwo bubasha yaba itegeko nshinga cyangwa andi mategeko nta kibazo rero gihari cyaba eh, kivuga yuko ibyakozwe binyuranyije n'amategeko depite habineza
Ah, murakoze cyane mbese navuga cya mbere eh, ni uko mu by'ukuri twatunguwe cyane ku wa kane eh, w'icyumweru gishize tubona amatanga- eh, amatangazo mu binyamakuru y'uko amasezerano yasinywe eh, nta muntu wari ubizi nta muntu wigeze unabirota ko biri businywe eh, uretse yuko naje kugenda numva amakuru y'uko ngo abanyamakuru bo ngo leta yari yabahamagaye ngo ibaha amakuru mbere y'uko eh, uriya minisitiri ubongereza aza ariko twebwe nk'abanyapolitike ndetse tunahuriye muri forumu y'umutwe ya politike ndabona imitwe ya politiki cumi n'umwe yemewe mu rwanda twese twanakoze n'inama hakiyongera icyumweru kimwe gusa nta muntu wigeze uza nawe tuganirize muri forumu y'umutwe ya politiki ya piniyemu hari amakuru agiye kuzarira igiye kuba ati murabitekereza ari iki twari no guhitanaho ibitekerezo muri forumu y'umutwe ya politiki tukabiganiraho tukunguranaho ibitekerezo yewe no muri inteko nabo bashi- bafite guverinoma ifite uburyo iganira n'inteko yarimo gushakisha uburyo iganira n'inteko n'abadepite bakabimenyaho byari kuba byiza abantu bakabitamaho ibitekerezo mbere y'uko ababa angajima nk'ibikomeye ntabwo mpakanye ibyo ah, umuvugizi wa guverinoma avuze yuko ababi- ababikoze bafite ububasha bemerwa n'amategeko ndabyemera cyane rwose ko bafite ububasha bemerwa n'amategeko ariko nanone byari kuba byiza babiganirijeho bagenzi babo bumva imitwe ya politiki turahari twese ntabwo twa icyo kigali cyo ntabwo twa- cyangwa kukiganiraho yewe n'iyo tutabyumvikanaho ni nako bigenda kenshi tutagiye tutabikana no gufatana ibitekerezo bitandukanye abantu baka- bakungurana ibitekerezo byari kuba byiza kurushaho ariko mu by'ukuri baratwirengagije rwose nicyo kintu cya mbere ngewe ubu nakuriye abana ari mu kubarinda ndetse aganire na- n'abandi bayobozi bakuru nk'uko batwirengagije cyane rwose bari kuganira twese tukabitamo ibitekerezo tukabi ni- n'ibi byose twari kuba twarabishakira ibisubizo twese hamwe Ariko- ariko- kwirengagiza ntabwo ari ibintu byiza Ariko- rwose. ubutaha baza- bazajya babireba ibintu bikomeye bireba abanyarwanda twese tubiganire niyo mpamvu iya forumu y'umutwe ya politiki ibereyeho rwose na- ndetse n'inteko ishinga amategeko ni nayo mpamvu twese tubereyeho twese nubwo dufite inshingano zitandukanye ariko tubereyeho twese kugira ngo twunganirane twese ariko nubwo bufitiye ubushobozi n'ububasha bumewe n'amategeko ariko byari kuba byiza ubwo ntabwo navuga ko referendumu nk'uko yabivuze referendumu inshuti nabo uburyo isabwa eh, ariko icyo nari nivugiye ni icyo rwose baraturengagije hanyuma se mwebwe uruhare rwanyu si ukugenzura leta icyo gihe ubu murakora iki
uravuga abandi ndavuga inteko ishinga amategeko mu ruha- mu- mu- mu- mu- mu- mu- mu byo kenshi na kenshi ikora ni ukugenzura bimwe mu bikorwa bya leta rimwe na rimwe ndetse bakaba inteko ishinga amategeko ifite uburyo bikorwamo bwana munyamakuru Ah, ni ukuvuga ngo kugenzura ibikorwa bya guverinoma ntabwo ari uko bikorwa habaho prosedire eh, habaho gutumiza minisitiri habaho amaraporo aba yakozwe ntabwo ari uko ni ukuvuga ngo icyo numva njyewe ni uko- ntabwo nzi niba ariko bizagenda Ah, ubundi nk'ibi bikorwa habaho ikintu bita ratifikasiyo ni ukuvuga ngo amasezerano mpuzamahanga ah, iyo asinywe ah, hari amwe muri muri yo agezwa ku nteko ishinga amategeko ah, cyane cyane iyo harimo nk'amafaranga igihugu cyasinyiye ah, y'inguzanyo cyangwa se y'impano icyo gihe ah, guverinoma igeza ku nteko ishinga amategeko kugira ngo ibitamo ibitekerezo ndetse ibyemeze kubera ko ah, biba byangaje igihugu ariko perezida wa repubulika afite ububasha bwo gusinya andi masezerano mpuzamahanga cyangwa se aho yadereze abamuhagarariye Eh, amwe ashobora kuyamenyesha inteko cyangwa se ntayamenyesha inteko so ntabwo ari buri masezerano yose perezida wa repubulika yasinye cyangwa se abamuhagarariye basinye bagomba kuyamenyesha inteko ubwo ariko habamo uburyo bwo ku- bwo kugenda tuyamenya navuga ngo kuyamenyesha inteko mu buryo tugomba kugira icyo tuyatu- kuyatora cyangwa se tu- eh, kuyafataho umwanzuro ariko a- a- andi dushobora kuyumva ku inama ya minisitiri bemeza amasezerano n'aya n'aya ariko atari kuvuga ngo byaje mu nteko ngo tubyemeze so bibaho ni amategeko arabibemerera rwose ibyo Ah, nakuvuga bijyanye no kugenzura igihe kiri kugenzura cyane ntabwo kiragera rwose ngo bibe byagenzurwa n'inteko ishinga amategeko nubwo hari umuvugizi w'inteko ariko bisobanuye nk'uko bisobanukiwe ah, uko imikorere y'inteko ikora radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga aho uyu munsi turimo kuganira ku masezerano yashyizweho umukono hagati ya leta y'ubwongereza n'iy'u rwanda yo kohereza mu rwanda abimukira binjira ku butaka bw'ubwongereza mu buryo budakurikije amategeko abatumirwa bacu uyu munsi ni bwana ale mukurarinda umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda na depite frank habineza uyobora ishyaka green party riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi bifuza kugira ibyo babaza abatumirwa bacu reka duhere kuri kwizera wiriwe neza
amahoro cyane uri hehe
Eh, ndi mu burundi mu ntara ya muyinga ikibazo ni cyawe neza na neza ku rubibe rw'u rwanda
ikibazo cyawe
bo ikibazo na ni igitekerezo nashaka gutanga ku bintu bijyanye n'ibintu maze iminsi ndiko ndumva ku baturanyi ku babanyi mu rwanda Mm.
Ah, ikintu nakomeje kwibaza cyane gusa narabanje gushima cyane ko bafite umutima wo gufasha ni byiza cyane nibaba nta zindi nyungu bafisemo ni byiza kuko urumva bashatse gufasha abantu bafite ingorane ariko eh, ikibazo nari nashatse kwiyumvira ari nacyo nashaka kubaza bariya bimukira ariko baravuga ngo babarungike babakuye mu bwongereza ngo babarungike mu rwanda ndetse na perezida wa repubulika uyu nyakubahwa aho ngaho mu rwanda yarabyemeye gusa muganguma numva babiharira ko benshi bamwe babyanka abandi babyemera ariko njyewe nde ndi ku ruhande rw'uyu umu- uyu mudepite wa girini pati kuko yari yavuze ari nacyo nanjye nashaka kongera gushimangira aba bantu ah, nabyiyumviriye mu nzira zikurikira aba bantu by'ukuri nihaba nta zindi nyungu u rwanda rubifitemo bashobora kuba bafite ikibazo kuko ntushobora kumbwira ukuntu abimukira dufate ko ni ni impunzi muri make kuko umuntu ari inzagana igihugu akavuga ati ndavuye mu gihugu cy'iwanjye ngiye muri kiriya gihugu ufate yuko ari impunzi Mm.
ahunze iwabo U- uhina ariko amagambo Rero ukuntu uhi- ushobora kuba- uhina amagambo uhina amagambo ge- gerageza uvuge vuba vuba kugira ngo dufate n'abandi bari kuri telefoni
murakoze rero ah, naciye bumvira ni gute nabonye umenga bari babashatse kubarungika muri za cade za hehe barabanye ni gute u rwanda ko mbona umenga dusa n'abanganya etandi ubwongereza ko batabasumbya etandi niko mvuga uburinganire bw'igihugu ni gute abayimu- abimu- bashobora kuva mu bwongereza bakarungikwa mu rwanda icyo ni icya mbere icya kabiri ko ubwongereza nk'aho iwacu mu karere ka gihugu na kimwe dufite kibatunze uburyo ni gute bashobora kwiyumvira ku barungika babakuye mu bwongereza ngo babajyane mu bihugu by'iwacu ko nta nta buryo tubasura kuko ni ibiryo
bahize impunzi imfatiye za tanzania mu rwanda hariya za mama za bugande kwizera za pamu za un kwizera UN kwizera za- kwizera ikibazo cyawe Yeah.
turacyumvishije ah, ah, ababi- ah, abatumirwa bacu baragerageza baje baze ku- ku- ku- ku- kugitangaho ibisobanuro ariko nagira ngo ngushimire cyane kuko dufite aban- abandi bantu benshi kuri telefoni wakoze cyane reka dufate na isidore isidore wiriwe
imirire neza uri hehe
ni butare cyangwa ivuye mu ntara y'amajyepfo ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye ndabanza nashima ah, leta y'u rwanda Mm.
kuba- kubimukira ishaka kwakira babo- bavuye mu bwongereza Ah, kuko ah, u rwanda rusanzwe rufite umutima w'ubumuntu cyane cyane kuruta n'ibindi bihugu ibyo niko nabivuga ko bariya abantu bava mu bihugu byo muri afurika bakajabuka inyanja ya mediterane bajya mu bwongereza ariko ubwongereza bwo eh, buri kubona bibagoye bakajabuka inyanja ya mediterane bibagoye bakagera mu bwongereza ariko u rwanda rwo rwo rurabona yuko uburyo bariya bantu batura muri mediterane bakagera mu burayi bibagoye bakaba bageze mu bwongereza ariko ubwongereza nabwo bukaba buri kubona yuko bwabohereza mu rwanda wenda buri kubona yuko ariho babona ubuzima bwiza u rwanda rukaba ru- rwemeye kubakira ibyo ndabishima cyane ariko ku kibazo mfite ahubwo abo bimukira bo barabishaka kuza mu rwanda cyangwa icyo Urako- nicyo kibazo cyane urakoze cyane bwana ale mukurarinda hera kuri icyo kibazo cya isidore ese abo wimukira bo barifuza kuza mu rwanda ese bazigira bahabwa amahirwe yo guhitamo niba bakohereza mu rwanda bakoherezwa mu rwanda bagumishwa mu bwongereza cyangwa se ababishaka kuba basubizwa iwabo ayo mahirwe bazaba bayafite
Ya, murakoze cyane eh, ngira ngo amasezerano arasobanutse nta no gushidikanya guhari umuntu wese uzinjira ku butaka bw'ubwongereza nyuma y'aho amasezerano asinyiwe ndetse ntekereza ko anatangira guhera ku itariki ya mbere z'ukwa mbere k'uyu mwaka ariko avuga ushingiye mu buryo bwubahirije butubahirije amategeko yoherezwa mu rwanda ntabwo rero bajya kureba ngo urabishaka ntubishaka ibyo ntibirimo ni eh, niba ubwongereza bufite amategeko bugenderaho abwemerera kuba bwajya mu masezerano nk'ayo ubwo ngubwo ni uko nguko bigomba kugenda ahubwo iyo ageze mu rwanda niho twavuze yuko hari uburyo eh, butatu nibura ni ukuba yahaguma nk'impunzi ni ukuba yahaguma eh, nk'umwimukira ni ukuba yanasaba yuko asubizwa iwabo urumva rero niba avuga ati ngewe nahunze iwacu kubera ko eh, ubuzima bwanjye bwari bugeramiwe akavuga ati ngeze mu rwanda ese ubundi mu rwanda barahanenga iki ko atari umutekano uhabuze ko atari inzara ihari barahanenga iki ko noneho n'uburyo bwo gutuma eh, bajya mu buzima busanzwe kwiga kwivuza gukora ubucuruzi nk'uko abandi banyarwanda babikora uko abanyarwanda baba mu buzima bwabo hano niko abo bantu bazaba barahanenga iki ni nayo mpamvu mvuga nti eh, ni byiza kuko kunenga ariko byakabaye byiza unenga una- utanga n'igisubizo uvuga uti okay niba ari amasezerano eh, y'u rwanda yagiranye rwagiranye n'ubwongereza eh, ari agahomamunwa dore nibura noneho ntihakorwa ibi ngibi ariko kugeza uyu munsi abantu baravuga bagakiritika bakanenga bakanenga bakarekeraho ku rundi ruhande abanyabyaha bashobora bariya abantu eh, muri ibyo muri ubwo bucakara muri ubwo kubacisha mu nzira zishyira ubuzima mu kaga bagakomeza bagakora akazi kabo nta gisubizo kibonetse ibyo ngibyo rero ntabwo ari niba hari ibihugu byafashe iya mbere bikavuga bati ntabwo dukomeza kurebera ndetse tunakumira abinjira iwacu mu buryo bunyuranyije n'amategeko u rwanda rukaba rufite impuhwe zo kubakira simbona aho ikibazo kiri Mm.
ntabwo rero twa- twavuga ngo ntekereza ko muri ano- mu mateka y'iki gihugu bigeze kubaho igihe havuzwe yuko eh, abana b'abanyarwanda bari hanze baguma hanze kubera ko igihugu cyari gitoya biza kugenda naho bigeza ku ntambara abantu eh, bamwe bayigamo ariko n'abandi barataha ko batashyize ko igihugu kituzuye kandi bari baravuze bati kiruze nta hantu bajya ibyo rero tureke kujya mu bintu by'amateori ahubwo abantu bareke banagerageze ntawe uvuze ko byanze bikunze bizakunda ngo bibe fikise ngo bibe iki ariko nabyo birashoboka nibura abantu banenga bavuga bati dore byaje hakosorwa iki cyangwa ntimubihagarike ariko ibintu ntibiraba nta gisubizo mutanze abantu bakanenga gusa numva ibyo ngibyo bidahagije urakoze cyane hanyuma depite habineza kuri ibyo ah, bwana mukuru arinda ashorejeho ni nabyo minisitiri w'intebe w'ubwongereza boris johnson eh, ndetse na minisitiri prit patel bavu- bakomeje kuvuga bavuga ngo abanenga iyi gahunda mwebwe ibisubizo byanyu ni ibihe
Eh, murakoze mbere yuko eh, ikindi cyo nagira ngo nanjye ngire umwanya wo gusubiza bano bantu bareba icyo ku byo babajije noneho nze gusubira ku cyo eh, mwari muvuze Mm, Eh, kuri uyu wa nyuma y'intore we yavuze ko abo bazimukiye barabishaka kuza ntabwo babishaka nyine bamwe bavuze yuko baziyahura ikinyamakuru cya gadeni cy'ubwongereza cyagiye kubaza bamwe bavuga ati bose ntabwo dushaka kujya hariya ati u rwanda ntabwo rutandukaniye na eritiriya ntabwo rutandukaniye na- n'aho twavuye ati hakurya ngo ngeyo ati nziyahura ati nzimena mu mazi cyangwa nzajya ku musozi w'ingo cyangwa nza- aseti niko bavuze benshi cyane ntabwo babyifuza ni nawe tuvuga ati eh, yuko uburenganzira bwa muntu bushobora kubu- kubuhungabana kubera ko umuntu ntabwo wamutwara ahantu atifuza kandi afite aho yahungiye abantu bose bavuga ati u rwanda ntabwo rwava- rwaza ibyo kuba umufatanyabikorwa umufatanyabicaha muri icyo kintu cyo kuba ba- ba- abantu bakumva ko bahohotera uburenganzira bwabo bajyanye mu gihugu batifuza atacyo bahungiyemo icyo nicyo cya mbere nagira ngo usubizeho noneho ku bwana kwizera we- nawe yabajije ati se eh, igihugu u rwanda ruzaruta ubwongereza eh, ubunini na- na byakigaragajeho ni nawe ki- na- nshaka gukomezaho kuvuga ati tuzateza ikibazo confuri urubuga abo bantu baraje babahaye impamba yabo y'imyaka itanu irashize noneho bagiye gutangira gufata ku- ku ku mutungo w'igihugu bisanzwe nka- nk'abandi bose nk'abanyarwanda bose Eh, abo bantu bari bamaze bafite ayo mafaranga ba- babayeho neza ubwo ara- arashize nabo bagiye gutangira gushakisha akazi natwe tukifite ibibazo by'akazi abanyarwanda dukeneye ko bikira turacyafite ibibazo eh, bya- by'urubyiruko rudafite akazi turacyafite ibibazo by'ubutaka butoya kandi ntabwo buziyongera Eh, turacyafite ibibazo by'amazi adahagije ibya- ama- ibyi- ibicanwa inkwi zidahagije amakara ntayo na gazi noneho twari dutangiye gukoresha yarahenze cyane ni ukuvuga ngo bizashyira kiruta presiyo ku mutungo kamere twari dufite usanga bishobora kubyara amakimbirane kuko akenshi amakimbirane avuka eh, iyo abantu batangiye ku- ku- ku- kubura ibyo batangira nyine Eh, bajya bavuga ngo leta yatangiye gusabikana ibisambo ni ukuvuga ngo twebwe tuba dushobora kumenya ku- kuba twabaho leta y'u rwanda ibyo tuyishimira byinshi cyane kuko yayishyizeho gahunda yo guhanga imirimo igenda ihangwa ariko ntabwo iraboneka ngo ihaze abanyarwanda cyangwa se n'urwo rubyiruko ruyikeneye cyane n'aba mama benshi cyane ujya mbona hano mu mujyi wa- ba- baba bagerageza kugira ngo bakore bagire imibereho avuga ati "Ah, byose bizatera umutwaro eh, icyo leta eh, itekerezaho cyane icyemezo kizazana konfuri mu baturage hagati y'abaturage n'abaturage hagati n'abaturage n'impunzi ndetse ntabwo tuzi n'abo bantu bazaza kuko amakuru turimo kumva ko bashobora kuba bafite eh, n'imico itari myiza bashobora kuzana imico itari isanzwe y'u rwanda cyangwa eh, bagiye kugumura abaturage bacu bamwe bamwe batuzi ko bandi biza kwinjirika ibisasu bashobora kwinjirika ibisasu niyo tugasanga imico twari dufite mu rwanda igiye kuza hano iyo hanze igiye kuza hano ura- urakoze noneho ku cyo mwari mumbajije cya premier minisitiri yavuze w'ubwongereza Mm, usoza rero ndumva igisubizo cya mbere bagumye gukora cya mbere ni uko bagumye gufasha ibihugu aho abantu bari kuva niba tuzi ko bamwe baza kubera intambara ziba zabaye hirya no hino ku isi nk'izo abavuye muri za siriya za afganistan zayo hose igihugu cy'ubwongereza gifashe mu kurangiza izo ntambara ziriya n'izo mworo bagurisha bakwiye kuzigurishayo kugira ngo bafashe izo ntambara kurangira ku- ku- kurangira ndetse bafashe n'ibihugu ku- kubona demokarasi bafashe n'amahoro ku- ku isi hirya no hino ku isi kuboneka naho muri afurika bino bihugu eh, tuzi ko bifite ubukire bwinshi bifasha gutera inkunga n'ubu yahita bitera inkunga y'iterambere byatera inkunga ibihugu bya afurika bishobora kwikura mu bukene kugira ngo abantu bo muri afurika be kuba ba- bakurikiza ko bagomba kujya gushaka imbere y'uburayi Urakoze.
Ndumva niyo nzira yagombye gukorwa rwose urakoze cyane depite frank habineza bwana mukuru arinda mu masegonda make cyane ah, subiza izo mpungenge za depite habineza ah, zirimo ko mugiye kongera igihugu umutwaro mu bijyanye no kwita ku baturage ah, ndetse akaba afite impungenge z'uko ah, bishobora kuzabyara amakimbirane mu gihe kiri imbere akavuga ko mukwiye kubanza kwita ku banyarwanda mbere y'uko ah, mwishyiraho undi muzigo uzabasaba uburyo bwinshi mu masegonda make cyane hanyuma dukomeze twakira abakunzi b'ijwi ry'amerika
ndagira ngo mumare impungenge kuko niba yiruka neza kandi ndumva arabizi eh, twakira abantu abimukira bavuye muri libiya noneho n- bitandukanye n'ibi- n'ibigiye kuba ubu ngubu ubwo ibyabaye byose ibyakozwe byose icyakozwe cyose cyishyuwe na leta y'u rwanda ibyo ngibyo abantu barabyibagiwe ni ukuvuga ngo kishe na leta y'u rwanda bijose yatanzwe n'u rwanda aho bari ibyo barya ibyo baryamamo ibyo bakora byose ni u rwanda rwabitanze kandi ibyo bintu ntabwo byashyize ku isoko abanyarwanda aho rero namubara impungenge ni uko noneho abazaza bose navuze yuko igikorwa cyose kigira iki kigendaho mu mafaranga kigira ku izo ku zose zatangwaga mu bwongereza zizimurirwa mu rwanda bivuze ngo rero nta peresiyo izahaba kubera yuko niba buri muntu yagenwe ko azagendwaho amafaranga runaka ayo mafaranga azinjira ku isoko ry'u rwanda azinjira mu bukungu bw'u rwanda muri ekonomi y'u rwanda mu bucuruzi bw'u rwanda mu myubakire y'u rwanda mu mashuri y'u rwanda mu kwivuza k'u rwanda bivuze ko iyo presiyo honorable atinya izaba ifite ikikontro balance cyangwa se ikiyishyira ku munzani kugira ngo niba hari uwinjiye hagire n'ikinjira mu bikorwa biteza imbere ari abo bimukira ari ndetse n'abanyarwanda nta mpamvu rero hagomba kuba presiyo kubera yuko amafaranga yose bije yose n'ubundi atangwaga mu bwongereza izimurirwa mu rwanda urakoze cyane bwana ale mukurarinda kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika reka duhere kuri efuroni hakizimana wiriwe neza uri hehe
ndi mu rwanda mu karere ka nyanza mu murenge wa busoro ikibazo cyawe
reka mbanze mbaze are muku uranyumva arakumva komeza dufite umwanya muto cyane
ni umwanya muto are muku nagira ngo mbanze nkubazeho gatoya mbone kwita ntanga n'igitekerezo se nje kuri radiyo mvuye mu kazi ntabwishe ariko nabonye titire yo kuri kuri paji y'ikiganiro cy'ijwi rya amerika iriho ariko na noza nimero ubwo nagira ngo bazi ese abo bantu bari kunenga ayo masezerano y'u rwanda n'ubwongereza ni abanyarwanda cyangwa n'abongereza ndetse nkomeza kubitekereza
ale mukuru arinda mu masegonda make cyane ndibaza ko wagisubiza mu masegonda hanyuma tugakomeza kuri teritwari y'ubwongereza badafite uburenganzira cyangwa se uburyo bunyuranyije n'amategeko nibo bazoherezwa hano mu rwanda ntabwo ari ugucagura rero ngo ni abangaba turabaretse abangaba ntitubafashe oya umuntu wese uzinjira ku butaka bw'ubwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko azajya yoherezwa mu rwanda yabazaga cyane cyane ngo abanenga ese ni abanyarwanda cyangwa se n'abandi
abanenga abanenga ni mu rwanda hari abanenga mu bwongereza hari abanenga ni ku isi yose hari abanenga hari abashima hari n'abanenga ibi ni ntibyabura ni nk'awa mugana w'ikinyarwanda cyangwa se ibyazina ngo ntahangwa na bose cyangwa ntakundwa na bose abanenga n'abashima hose barahari rwose kandi nk'uko nabivuze yewe ntacyo bintwaye guverinoma y'u rwanda ntacyo biyitwaye kuko ahubwo binatuma haba impaka kandi mu mpaka niho havamo ibitekerezo mu mpaka niho havamo inama mu mpaka niho havamo ibisubizo urakoze cyane hakizimana mu masegonda make cyane icyo gitekerezo cyawe hanyuma dufate n'abandi
numvishe ari impande zombi ari ari abanyarwanda ari n'abongereza ariko nagira ngo nshishikarize abantu bose bari kumva ijwi rya amerika ndabizi irumva cyane rwose kuza mu rwanda ni amahoro nibaze bature mu rwanda ni amahoro cyane cyane ahangaha ndi i nyanza rwose bagomba gutaha urakoze cyane efuroni hakizimana kuri telefoni dufite na tiyeri wiriwe neza tiyeri uranyumva uri hehe
i bujumbura mu burundi ikibazo cyawe
yego ntangure ubwa mbere ndamutse umutumire ndabusana n'abakunzi b'ijwi rya amerika kino kiganiro ngira ngo gikenguruka rwose kuko ni ikibazo gihari muri afurika nka yose aho usanga abanyafurika bava ngaho iwacu bakagenda mu mahanga kubera ko bizigiyeyo ubuzima kumbure bushobora kuba burushirije buteye intambwe kuruta ubwo barimo nagomba rero mpere kubaza n'umutumire iyo bariko bariyumvira mbere ndabibaze muri rusange kuko si mu rwanda gusa n'ahandi birahari iyo bariko barafata ingingo nk'iyi bakayifatana n'igihugu baba bavuganye nko kuko u rwanda n'ubwongereza hari ikigo kiba cyakozwe ngo barabe inkurikizi canke barabe mbega twishyize mu kibanza cy'abanyarwanda abanyarwanda baraheza bunguka iki ndavuga abo baba bari hanze bavuga ko baba bagiye bidakurikije amategeko baba biyumviriye bagakora ikigo bakaraba ibiheza bigakurikira nyine bagiye kubaho cyangwa hari ikigo bakora ngo biyumvire ku kiba cyabajyanye kuko nibwira mu mutima ko gushyika hariya baba bajyanywe n'ikibazo kimwe kurondera ubuzima rero nkagira nti mbega imbere yo gufata iyo ngingo barahora babicisha mu nama nshingamateka bakabaza bati bano banyagihugu bagiye hariya bagiye ku mpamvu iyahe mbega twabafasha gute kuko kwiyumvira kubagarukana si uwo muti kuko niyumvira nimba bari hariya burya n'igihugu nacyo kirahungukira hari igihe bashobora kurungika amahera bari hariya bakayarungikira imiryango yabo iyo rero ni sharje ibiremu ivuye kuri leta rero nagomba kubaza abatumire uyu mutumire ni ikihe gikorwa biteguye gukora kugira ngo kumbure icyari cyatumye abo bantu bahunga bakajya muri icyo gihugu simvuze guhunga ariko kugira ngo biyumvire kujya hariya hari icyabitumye none igikorwa bateguye bagomba gukora kugira ngo bano bantu ntibisubire kwiyumvira kujya hariya ni icyaha kuko kujya hariya bidakurikije amategeko ni uko kumbure byari bizinze kugira ngo ashobore kugenda hariya murakoze cyane urakoze cyane kuri icyo kibazo cyawe tsiyeri i bujumbura mu burundi bwana mukuru arinda aribaza niba hari ubushakashatsi mwakoze mbere y'uko mwinjira mu masezerano nk'aya
ubushakashatsi bwarakozwe ndetse yewe hari n'ubwo wavuga ngo abantu banikoreraho ubwabo hari ikibazo cyagaragaye iyo abantu bimuka ari abimukira bose bagenda bavuga yuko ari impunzi z'intambara impunzi z'umutekano wabo kandi bikaza kugaragara nyuma ko mirongo icyenda mirongo icyenda na gatanu ku ijana ari abimukira kubera ibibazo by'ubukungu n'ubukene abo ngabo ntabwo barebwa n'amasezerano mpuzamahanga yo kwakira impunzi urumva yuko banabangamira ba bandi bakeya bakagombye kubona ubuhungiro koko kuko babukwiye kuko kuko ahunga ubuzima bwe bugeramiwe kuko ahungwa kubera intambara kubera guhunga umutekano ibyo rero ni ibintu byizweho kubona abantu bose binjira bavuga bati turi impunzi ariko byaje kugaragara ugasanga gatanu ku ijana n'izo mpunzi gusa abandi ari abimukira kubera iby'ubukungu niyo mpamvu ingamba nk'izo ngizo zabaye ngombwa ko zifatwa zifatwa n'igihugu cy'ubwongereza kigendeye ku mategeko yabwo n'u rwanda ruvuga tuti nibaramuke nkunze ko abavuze bose bavuga bati abenshi ni abanyafurika u rwanda ntabwo ushobora gukomeza kurebera niba hari igisubizo cyaboneka abanyafurika bakomeza gupfa ntabwo tugomba kureba gusa abanyarwanda tugira n'amahirwe si n'abanyarwanda benshi banyura muri izo nzira ariko rero niba dushobora gukemura icyo kibazo abantu bicecekeye nta mpamvu bitakorwa kandi koko rero byizweho byatekerejweho bazaza hehe bazava hehe bazanyura hehe bazaba hehe bazatura hehe bazakora iki nibashaka gusubirayo bizagenda bite ibyo bibazo byose byaganiriweho byigwaho bifitiwe ibisubizo icyo gusa dusaba ni ukureka noneho bareka abantu ibyo bisubizo bishya bikemura ibibazo byose twahereyeho ntongeye kurondora bigerageza kubikemura nibareke bagerageze n'ibinanirana nabo bazatange izindi n'ibindi bisubizo n'ubu ngubu babitanga wasanga hari ibiruta ibigiye gushyirwa mu bikorwa nabyo bikaba byakorwa hanyuma ikindi bwana ale mukuru arinda kiri muri ayo masezerano ni uko u rwanda rwahisemo kutakira abimukira bazaba baturutse mu bihugu bituranye n'u rwanda impamvu ni iyi
impamvu ni uko nyamuguru ni uko niba ushaka kuvuga ngo urahunze uri muri kano karere uvuye muri tanzania avuye burundi uvuye buganda avuye muri drc urahunze kubera intambara ihari kubera ko ugomba kujya guhungira ukajya mu bwongereza niba washaka kujya ushobora guhita uza guhungira mu rwanda nk'uko abasanzwe bahunga baturutse muri ibyo bihugu ariko babigenza ni ibyo ngibyo twababwiraga tuti akenshi umuntu azitwaza impamvu z'intambara impamvu z'umutekano impamvu z'uko bageranira hari n'abagenda bavuga bati nko mu bihugu byabindi barwanya abana bahuje ibitsina bagahunga uzi ko i burayi barabakira ariko benshi uzasanga nibasesengura mu kwiga amadosiye ari abahunga kubera ibibazo by'ubukungu abo ngabo rero nta n'ubwo nk'uko mu kanya amaze kubivuga sitati y'uburishije cyangwa se amategeko ya hcr abareba iyo uri i burundi ukaba ufite ikibazo nk'uko uhungira mu rwanda cyangwa ujya ubugande mu karere ntibigomba kujya mu bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko wagombye guteranya amafaranga y'umuryango wose kuko abo bantu bose kugira ngo bagende turabizi ni hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi icumi ayo mafaranga ashobora kugira ikindi akora mu muryango amafaranga bashobora kuremera uwo muntu ari mu gihugu cye akagira poroje akora ibyo ngibyo byose uretse gukemura iki kibazo biri no guca intege abo ngabo bahunga kubera impamvu z'ubukungu depite habineza kuri ibyo tsiyeri yari yibajije ku bijyanye n'uruhare rw'inteko ishinga amategeko mwebwe yibaza niba mwaragishijwe inama mbere y'uko ibyemezo nk'ibi bifatwa
murakoze nari nagisobanuye yuko uburyo busanzwe nzi
ubwo guverinoma icishamo kugira ngo yose inteko ishinga amategeko ibijyanye n'amasezerano mpuzamahanga guverinoma yoherezaho umunyamisitiri hari iyo hari inkunga u rwanda rwasinyiye cyangwa se inguzanyo noneho minisitiri akaza akabigaragariza inteko inteko ikabifataho umwanzuro igatora ubwo nibwo buryo cyane bita ratifikasiyo y'amasezerano mpuzamahanga ariko nk'uko hari n'abandi ko perezida wa repubulika afite uburenganzira bwemerwa n'amategeko yo gusinya amasezerano mpuzamahanga atandukanye ntabwo ari ukuvuga ngo niwe ugomba kubisinya ashobora kuza aba minisitiri wiwe cyangwa se n'undi ufite ububasha uwo ahaye ububasha kuba yasinya ntabwo ari ngombwa ko amasezerano yose acinye amenyesha inteko ishinga amategeko biterwa n'ibyo niba ari ibintu byangaje abaturage ubwo igihugu cyo gukora igisubizo ntabwo twabimenye mu buryo nk'ubwo nari bisobanuye ariko bishobora no kuzaza niba bifite aho bihuriye n'ayo mafaranga ndakeka ko nk'ayo mafaranga nubwo ari impano cyangwa se ashobora kuzaza mu nteko icyo gihe tuzabimenya ubwo iyo ndimo gutanga ritanga nk'umudepite ku giti cyanjye cyangwa se nk'umuyobozi w'ishyaka rihanade gusa ko yidukikije mu rwanda ariko nk'uko navuze igihe cyo nabyo banamukarinda ni uko bari kuba rwose batatwirengagije cyane cyane turetse inteko ishinga amategeko dufite ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki mu rwanda forumu de pati politiki konsative y'imitwe ya politiki twari kubiganiraho ndetse tubereka gukora inama mu minsi ya vuba ishize karubanirira uwo bari basanzwe bazi ariko baratwirengagije bajya guterana abanyamakuru bonyine bajya kubwira abanyamakuru twebwe baratwihorera rwose abo ntabwo mbashimye rwose bana mutwarinda mu gutaha rwose ibintu nk'ibi bikomeye muzajye muganira ibyo ya politiki tubiganireho yewe n'inteko nayo murebe mu buryo bw'amategeko nayo mwayimenyesha byaba byiza kurushaho kuko tubyumvikanye tu tukabyumva dushobora kumenya n'uyu muntu arubaze se twakoze inyigo iyo bitaki natwe tukayimenya niba yaranakoze tukamenya ngo tukayigiramo uruhare tukamenya inkurikizi ibibazo kuko icyo turi kubona ubu aya masezerano azavamo ibintu bishobora kuza kugeraho ingaruka zitari nziza kuko abo bantu niyo baba abantu ibihumbi bitanu mu myaka mirongo itanu iri imbere bari mu rwanda abantu ibihumbi bitanu bashobora kuba baravuyemo miliyoni cyangwa miliyoni eshanu birashoboka cyane ni ukuvuga ngo icyo gihe ntabwo bitureba bitureba gusa iyi myaka itanu mwakinye turareba na nyuma yaho imyaka makumyabiri imyaka mirongo itatu uko bagenda baza kandi noneho no mu bwongereza amafaranga dutanze ni amafaranga y'imyaka itanu noneho nyuma yaho ubuzima buzahinduka bibe umutwaro ku banyarwanda ibi byose twagomba kubiganiraho twese tukareba kandi ndabashimira ko mwafashe abo muri libiya rwose bakoze neza kuba bari bari mu butayu babuze aho bajya ariko ibi biratandukanye n'abo muri libiya rwose kandi numva ngo hari n'ibindi bintu byo kuza muri denmark nabyo kandi bivugeho twumvise na denmark nayo bashaka kuzana umuntu hano rwose nyamwareka ntibazi nabyo ntubishimire rwose kuko nabyo bizongera biteza izindi nduru kurusha n'izo turimo noneho urakoze cyane kuri icyo uvuze cya Denmark bwana mukuru arinda ayo makuru uh, yakwiriye mu binyamakuru hirya no hino ndetse no ku mbuga nkoranyambaga ayo masezerano yo agezeye
hari amasezerano nta masezerano ahari hari ibiganiro ubwo rero ni ukuzategereza ikizava mu biganiro ngarutse n'uko cyo narabure yavuze kiruzuza neza ibyo navuze ati ababiganiriye barabiganiriye yemera ko babifitiye ububasha atari ko n'abadepite nk'inteko nabo bagombaga kubibwirwa bakabiganiraho naho navugiye ntinyine iyo hafashwe icyemezo nyuma hakaba impaka impaka ni nziza kuko zituma ni impaka zishinzwe no gukomeza nabyo ntitubyirengagize nk'uko mbivuze zituma havamo inama zituma hagaragara niba hari ahantu ikintu kitakozwe neza ubutaha cyakosorwa niba hari ahantu abantu bibeshye ubutaha ntibongere kwibeshya ndemera ngo nawe rwose ko ibintu bigomba kuganirwaho hari igihe abantu wenda batari bazi ko bifite uburemere bumeze gutya abantu baza bazahita banenga cyangwa se bavuga bashaka kugira icyo babivuga mu buryo bumeze gutya ku isi yose no mu rwanda muri rusange bigaragare ko ari ikintu gifite uburemere ngira ngo icyiza rero ni uko wa mugani haba impaka kandi mu mpaka hakaba n'inama akagize inama zikagerageza kudufasha mu bihe bizaza ibyo biganiro rero birahari ariko nta masezerano aragerwaho ubwo ntekereza yuko ubwo nta banga ririmo icyo gihe kizajya kugera abantu bose barabigiye impaka ku buryo baba babyumva kimwe cyangwa niba batabyumva kimwe ariko bakavuga bati reka nibura abantu bagerageze kugerageza ibyo bisubizo bishya
nongere nisegure ku bakunzi b'ijwi ry'amerika mwatwandikiye hirya no hino ku isi umwanya utubanye mugufi ariko iki ni ikiganiro tuzakomeza kugira mu bihe biza nibaza ko muzagira umwanya kugira ngo mutange ah, ibitekerezo byanyu mu gusoza bwana mukuru arinda mugenzi wanjye venuste nshimiyimana yari yavuze ko ah, ku mwaka ubwongereza bwakira nibura hafi ibihumbi mirongo itandatu by'abimukira binjira muri icyo gihugu ah, mu buryo butemewe n'amategeko hari imibare ntakuka mushobora kuba mwaremeranyije ah, mwaremeranyije na na leta y'ubwongereza y'abantu muzakira
oya mu masezerano nta mibare ntakuka irimo rwose Eh, sinzi niba nk'uko wari ubivuze kuko yari yavuze ko uwo mubare wose ari abantu eh, ba- ba- ba- bahinze muri bunyuranyije n'amategeko ariko ntekereza yuko eh, n'izi mpaka zihari zishobora na- nazo kuzatera impungenge abo ngabo bavuga bati turashaka kujya mu bwongereza turabona byakomeye barimo barohereza mu rwanda reka tubyite ngo byakomeye kuko bamwe niko banabivuga ibi bishobora no kuzagabanya icyo gishobora kuzagabanya iyo mibare y'abantu bashaka kugenda icyo nacyo ntigishoboka bakagabanyuka intego u rwanda n'ubwongereza buzaba bigezeho bwo kubuza abantu gufata ya mahere twaje tuvuga ashyira mu kaga ubuzima bwabo ale mukurarinda umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi ry'amerika kandi ngusaba ko n'ubutaha nituku- nitugukenera kugira ngo tuganire kuri iki kibazo wazatubonera umwanya wakoze cyane
murakoze cyane mwakoze cyane kumuzana honorable kuko nk'uko twabivuze ibiganiro buri gihe bivamo isomo bivamo inama bivamo uburyo bwo gukora neza mu gihe kizaza frank habineza depite uyobora ishyaka green party nawe nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya waduhaye
nanjye ndabashimira cyane eh, wana edu kandi turashimira na wana remu kubarinda ni umuco mwiza rwose wo kuganira kandi mu by'ukuri ntabwo tunenga gusa ngo tunenga ariko tuganira kugira ngo urakoze dushobore gutera imbere tugire ibitekerezo byiza rwose urakoze cyane nshimire namwe bakunzi mwari muduteze amatwi nshimire injeniyeri na diodone cyubahiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro by'ijwi ry'amerika